murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wa volleyball ryaraye rifashe umwanzuro wo gusezerera u rwanda mu mikino y'irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu ku makipe y'abagore ririmo kubera mu rwanda ikipe y'igihugu y'u rwanda yaregwaga n'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball muri nigeria kuba yari ifite abakinnyi bane batari bujuje ibyangombwa bisabwa n'amategeko mu mukino wahuje ibihugu byombi ku murongo wa telefone narayimvuganye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika udukurikiranira iby'imikino mu rwanda jean claude munyandinda uriye neza Geoffrey amakuru yanyu amakuru ni meza iyo nkuru rero y'uko u rwanda rwasezerewe mu marushanwa yamenyekanye ryaraho mu rwanda e, nibyo koko Geoffrey iyi nkuru y'uko u rwanda rwasezerewe mu marushanwa yo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu mu bagore muri volleyball yamenyekanye cyane muri iki gitondo ariko yatangiye kunugwanugwa ku munsi w'ejo kuwa gatanu ubwo ibaruwa bamaze kubona ngira ngo ijwi rya amerika rifite kopi aho ishyirahamwe mpuzamahanga rya volleyball ku isi ryavuze riti dukurikije icyo kirego cyatanzwe na nigeria ndetse n'ibindi bihugu bimwe na bimwe biri muri iri rushanwa ry'abagore bavuga ko abakinnyi moreira gomez bianca abonario caroline aline square na mariana da silva uko ari bane batari bujuje ibisabwa abo bakinnyi bakina ikipe y'u rwanda federasiyo interinasiyonale de volleyball yo ikavuga iti ni urucabana hari amategeko atarubahijwe u rwanda rugomba gusezererwa ndetse n'abakinnyi ubwabo bakazafatirwa ibihano ku rwanda bo baravuga bati ntabwo ari byo harimo akarenganyo niko bihagaze kugeza ubu ngubu ariko ikigaragara kigasubira inyuma jofre ni uko u rwanda rwamaze gusezererwa wari ubaye nk'ubivuga ndagira ngo duse n'ababisubiraho neza byakiriwe bite n'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu rwanda ruravuga ko rwarenganye gute cyangwa se ruremera ko koko ikibazo cyabaye nyirabayazana rugifitemo uruhare ahangaha uko twabivuga ishyirahamwe ubwaryo nta nubwo ryerura ngo ribivuga ko kugeza ubu ngubu nta n'uruvugiro rifite mu gihe fezb yo ivuga iti nta nubwo ari ngombwa nta nubwo ari ngombwa ko mugira icyo muvuga kuko nta nubwo mukemerewe kugira uruhare mu gukurikirana ibikorwa by'irushanwa ko bigomba gushyirwa mu maboko ya minisiteri nyirizina ndetse na kavebe we rero ku ruhande urugira icyo ukavugisha ku ruhande akaba yakubwira ati nyamara nubwo bavuze ko twakinishije abakinnyi batuje ibyangombwa ibyo byangombwa twabikoze amategeko yarubahijwe bakabifata nk'aho aho wenda ari akarengane nkuko nari mbivuze ariko ku rundi ruhande nyine ni gake cyane buriya Geoffrey iyo umuntu yakoze amakosa kandi ashobora kugira ingaruka ziremereye rimwe na rimwe hari igihe ataba abyemera ubwo rero mugiye muri federasiyo volleyball bavuga bati rwose twaba turenganye nanone ariko ku rundi ruhande na minisiteri ubwayo nayo ihagarariye leta y'u rwanda muri iki kibazo cyangwa se muri iki gikorwa cy'iyi mikino nayo ubwayo ntabwo irajya ahagaragara kugeza ubu bivuga iti twebwe nka minisiteri duhagaze siporo mu rwanda ibi badusabye byo kuba twakomeza irushanwa twaritoza rikarangira cyane cyane ko ryagomba gusoza ku cyumweru nabo baracyari nabo baracyacecetse nta kintu nta tangazo mfite rya minisiteri ya siporo mu rwanda ryari ryasohoka ari niyo mpamvu nyine geoffrey abantu bagitegereje bibaza batese bizagenda bite irushanwa ryagombaga kuba umunsi w'ejo rigasozwa hatangazwa amakipe abiri azahagararira afurika mu gikombe cy'isi kizabera ku mugabane w'uburayi muri polonye ndetse no mu buhoranzi umwaka utaha ese bizagenda bite ariko niyo mpamvu nyine abantu bagomba gutegereza bavuga bati icyo ari ryose iyi tenda ajya kurangira icyerekezo kigaragaye ariko gusa ibihano byo ntabwo bisubira inyuma dukurikije itangazo twasomye none ubwo biragenda bite buri muntu arinagurira mu ndege ye atahe cyangwa imikino irakomeza irakomeza se ikomereze mu rwanda u rwanda rutarimo ibyo rero nibyo biteye amatsiko nibyo koko ariko rero hariho abavuze bati dutegereze cyane cyane ko amakipe n'abahagarariye abenshi bacumbikiwe mu mahoteli yani kigali bavuze bati reka dutegereze wenda iyi wikendi irangire wenda haraba hagize igikorwa ariko hari n'andi makipe tugenda dutera icyumvirizo hari andi makipe yagiye avuga ati turarambiwe cyane cyane nk'ikipe ya senegali ivuga iti cyane cyane ko n'ubundi n'amahirwe yo gukomeza muri kimwe cya kabiri kirangiza yari makeya bavuga bati baturekure bakingure hoteli twigendere ibiro bigaragare ko ari ari isura mbi ni isura mbi ku rwanda bigaragare ko ibi bintu bitazasigwa ubusa jofure yaba wenda yaba wenda ku ruhande rumwe imibanire ya federasiyo cyangwa se ya minisiteri y'imikino ndetse na n'u rwanda ubwarwo n'aya mashyirahamwe mu gihe byagaragara ko wenda rwarenganye ariko mu gihe rwaba rutarenganye koko amakosa aba yarakozwe aba akoze ngira ngo bishobora kubagiraho ingaruka zikomeye cyane cyane ko cyane cyane ko bidatungwa federasiyo y'umukino wa volleyball mu rwanda srvb
tukivuga ku by'ingaruka jean claude ubwo u rwanda rwatsindaga nigeria abafana baranezerewe cyane ndetse bakwiza n'amafoto ku mbuga nkoranyambaga y'ibiro byagendaga biterwa n'abakinnyi b'u rwanda ubu ishyirahamwe rya volleyball rimaze gusa n'irigwa mu kantu aho mu rwanda hari icyo rirabwira abafana kugeza ubu ngubu nta kintu baravuga barasa nkaho nabo bategereje kizakorwa cyane cyane iyo bigeze kuri uru rwego abo urwego urukuru rwa volleyball ku isi rugarutse mwebwe ubwanyu nta n'ijambo mugifite misiyo yo gukomeza irushanwa rikagera ku ndunduro tuyishinze minisiteri yanyu ndetse ifatanyije n'ishyirahamwe rya afurika kavebe aha rero bigaragare ko nta kintu baravuga cyane cyane nk'uko natangiye bivuga uruvugiro rurasa nkaho ari narwo ariko rero biragaragara ko hari disappointment cyangwa se gucika intege ku ruhande rw'abafana cyane cyane ko mu mibare yabo baravuga bati u rwanda rumaze gutsinda maroke rumaze gutsinda na nigeriya basigaye no kujya muri kimwe cya kabiri kirangiza aho bagombaga kwitega guhura n'ikipe ya kenya ikipe ya kenya itozwa n'umutoza paul bitoke wigeze gutoza u rwanda mu gihe cy'imyaka icumi aho bavuga bati hazaca bambaye kuko kenya ni ikipe iri ku mwanya wa kabiri muri afurika bavuga bati dushobora kwibirindura tukaba ba kabiri nyuma ya kameruni tukajya mu gikombe cy'isi ibyo rero ayo matsiko urwo rukundo ndetse n'ibyo byishimo abafana b'abagore barabiteze bavuga bati ibirori bya kenya ntabwo bitangwa ubu rero baguye mu kantu babyategereje urumva rero ko bari biteguye gukina umukino wa kimwe cya kabiri kirangiza na kenya noneho bikarangira babuze bati ahubwo nimurenga aha ngaha murasezerewe agahinda gakomeye kavanze n'urushito cyane cyane ko kugeza ubu ngubu ntibazi ngo ikijya mbere ni ikihe gusa reka bitagenze jofure ejo ejo bundi cyangwa se no mu masaha ya vuba dushobora kugira umwanzuro ariko umwanzuro dutegereje ni uwo kumenya ngo ese u rwanda ruravuga ruti ubwo bitakibereye iwacu ntibagende bashake ikindi gihugu bisorezwamo cyangwa se baragira kayaperi bavuge bati oke reka dusanzwe tuzwi nk'abantu bategura neza ibirori n'amarushanwa reka habeho fair play cyangwa koroherana jean claude munyandinda umunyamakuru w'imikino w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ndagushimiye cyane kuri ayo makuru utugejejeho murakoze cyane jofure mu burundi abaturage bo muri zone ya gatumba mu ntara ya bujumbura bavanywe mu byabo n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi umwaka ushize baravuga ko bafite ubwoba kubera imvura yo muri iri tumba leta yari yarabemereye kubaka urugomero rukumira amazi ariko nta kirakorwa inkuru twateguriwe n'ijwi ry'amerika yifashishije inshuti zabo mu burundi murayigezwaho na desire hatungimana ushitse muri zone gatumba na cane cane mu makartiye ya kinyinya na mushasha haboneka amazi akidengereye imbere y'amazu y'abantu nk'uko isoko ryacu ribivuga bamwe mu banyagihugu barenga ibihumbi mirongo ibiri na bine bari batewe n'imyuzurira y'amazi y'uruzi rusizi ku mwaka uheze barasubiriye kuba muri ayo mazu ariko rero batekewe n'ubwoba bwinshi ko n'ivyahuha bigiye guhuka muri ano mezi ya cenda na cumi aho imvura buca itasura bamwe muri abo bavuga ko bamaze kuba barakinjura ubu twatse ko tubona ko arakamuka twagarutse mugana aho twagarutse turabona yuko amazi aracyari hasi amazi n'ubundi ategerezwa kandi kuza kubera imvura igira itasure imvura igomba itasure ukwezi kw'icumi n'abo bari ngaba bashobogira gute bashobora gufata inzira kandi bakimuka urabona ko amazu yose yarimutse ngahaye abantu bene barayataye abantu benshi baromotse ku bw'aya mazi abafise amaparasera hariya barataye nk'ubu nk'uya yubatse ngaha yari afite parasera hariya yungururije ngaha urabona no ngaha amazi yarahashitse kaba nkako naho bamwe mu banyagihugu bari bahisemo gusubira kuba barabaye muri ibyo bidengeri by'amazi ingorane bahura ni nyinshi abantu barabyimbye amaguru ibimeme amaguru aracika mu minsi yeze twahora dusohoka nko masaa moya ugasanga imvura imbere y'umuryango hariho ibyitwa ngo byamamabade ugasanga umwana umwe we cyana kimwe kira kindi kintu nacyo kigenda hagati ugasanga ibikeri inzoka ibiki n'ibiki ntiworaba abanyagihugu bavuga ko leta yatevye gukora ibikorwa vyo kubaka uruhome ku nkengero y'uruzi rusizi bari bemerewe rubuza amazi gusesera mu mazu yabo igihe haguye imvura nyinshi ku bw'ivyo uyu mukenyezi wo muri karitiye ya kinyinya abandanya avuga ko imana ariyo yonyene basigaye barindiriye ko ugutabagwa iyo myuzurira kubw'imana ishobora byose irashobora kutubabarira ntibigaruka kubw'imana ishobora byose itubabare ntazaga kubera amazi hamwe yogaruka agatumba akaba gahona urongoye zone gatumba hussein ntahetwa avuga ko amakaritiye akibonekamwo ibidengeri vy'amazi imbere y'amazu y'abantu ari mushasha ya mbere n'iya kabiri kinyinya hamwe na gaharawe iyo ndongozi isaba abanyagihugu nyabuna kwikora ku maboko yabo kugira bikingire ku rugero bashoboye dutangure dukore ibikorwa by'iterambere rusange tujya kuzibiraho amazi yamenekeye kuko n'umwaka uheze twari twabikoze nicyo gituma mubona ko n'aho amazi yajya angana kugera iyo asanga atacu twebwe bene igihugu twakoze kijyanye no kuzibira aho amazi yamenekera ibyononekara byari kuba byinshi gusumba ubu rero tugiye kongera kurabaho uruzi rwameneye ko ubu birashoboka ko dushobora kuhashika hanyuma tuyigire inama yo gusubira gukora ibikorwa dushoboye twebwe n'ingufu zacu n'ubushobozi bwacu dukoresheje ivu n'amagunira turabe ko twozibira aho amazi yamenekeye amakuru yo mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka dukura ku rubuga rw'igisata ca oni kijejwe impunzi oem yerekana ko uburundi buri mu bihugu mirongo ibiri ku isi bigeramiwe n'ibiza bivuye ku ihindagurika ry'ibihe ibice mirongo umunani ku ijana vy'impunzi ziri hagati mu gihugu nizahunze imyuzurira hamwe n'ibomagurika ry'imisozi muri abo ibice mirongo itanu na bitanu ku ijana bigizwe n'abakenyezi ayo makuru abandanya avuga ko ivyo biruko mu gihe ibice mirongo icenda kw'ijana vy'abarundi babeshejweho n'uburimyi mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo kuri uyu munsi aho muherereye hose amahoro y'imana bane namwe mudukurikiye muri aka kanya kuri radiyo ijwi rya amerika ivugira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro muri studio mugiye kubana nanjye ani sabine umukunzi mfatanyije na mugenzi wanjye mugisha kayitare nawe ndagusuhuje cyane urakoze cyane ndakwikirije kandi nanjye ndagusuhuje abakunzi b'ikiganiro ejo uyu munsi turabaganiriza ku iyihe ngingo bakunzi bacu uyu munsi turaganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo by'umwihariko hagendeye ku ndeshyo cyangwa ingano yabo ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga hari bamwe mu bantu bibasirwa kandi bakanenwa bitewe n'uko babyibushye bananutse cyangwa indeshyo zabo ku buryo bibagiraho ingaruka mu mitekerereze amarangamutima ndetse n'umubiri muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo by'urubyiruko kugira ngo badusangize icyo babona gitera kuba hari abibasira bagenzi babo muri iki kiganiro kandi turaza kumva ubuhamya bw'umwe mu rubyiruko wahejwe kubera uko ateye kugira ngo adusangize inkuru y'ibyamubayeho si ibyo gusa kuko turaza no gusobanukirwa ingaruka iri vangura rishobora kugira ku muntu urikorewe by'umwihariko turanamenya icyakorwa kugira ngo rikumirwe tubahaye ikaze mu kiganiro cya none iki kiganiro kiri bwibande ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga iki kiganiro gihagarariwe na hojeni yigena mu gihe mizero crespe ari ku buhanga bw'ibyuma
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
ubusanzwe mu miterere yacu nk'abantu hari abantu barebare n'abagufi ndetse hari ababyibushye n'abananutse ariko ugasanga hari abakorerwa ivangura biturutse ku miterere y'umubiri wabo ibi bishobora gukorwa mu buryo bwo guheza abantu mu bikorwa binyuranye urugero twatanga ni amarushanwa y'ubwiza hano mu rwanda usanga muri aya marushanwa hagenderwa ku miterere runaka y'umuntu kabone n'ubwo bigira umubare munini w'abanyarwandakazi biheza yego usibye aya marushanwa hari n'abafite imyumvire yo kwibasira abandi kubwo kudahuza imiterere y'umubiri by'umwihariko hagendeye ku myaka ndetse n'igitsina imbuga nkoranyambaga zishyirwa mu majwi mu gutiza umurindi iyi myumvire dore ko usanga mu bitekerezo bahabwa bigaruka ku kubanena no kubabwira amagambo yibasira imiterere yabo Bamwe mu rubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro mu murenge wa Kicukiro babona ko kwibasira umuntu bitewe n'uko mudahuje imiterere y'umubiri ari umuco mubi ndetse bavuga ko ari ukubura ikinyabupfura gushaka gukorera abandi urugomo ndetse n'ubwibone reka tubumve turagaruka mu kanya
mbona rero igitera abantu kwibasira abandi mu buryo bw'imiterere y'umubiri ari nko mu buzima busanzwe nk'uko umuntu atagira disipurine ukabona umuntu ntuzi ibyo yaciyemo ntuzi uko abayeho utinya kuvuga ngo uriya ngo ureba ngo ne- ngo nereba n'iriya ndaye ngo ukuntu ingana ngo iyi nareba iki ibyo ngibyo ushobora kuba narwaye ubwo rero mbona nge- iyo umuvuze gutyo ukagenda umuvuga mu bandi umusebya iyo ni ngewe mbibara nkaho nta disipurine uba ufite njye ntekereza ko kwibasira umuntu bitewe n'uko ameze kubera ko mudahuje imiterere y'umubiri ku giti cyanjye mbona ari ubujiji cyane cyane ko ntabwo imana yari guturema kimwe kandi ikindi kuba imana yaraturemye gutyo ni imbaraga zayo kuba iturema mu buryo bwinshi butandukanye umuntu umwe ikamugira magufi undi ikamugira muremure undi ikamubyibushya undi ikamunanura nta mpamvu zo kubitindaho sinumva rero impamvu umuntu yakwibasira undi ngo ngo arananutse ngo ni mugufi ngo ni muremure ngo arabyibushye n'ibindi byinshi nyine abantu bagenda bareberaho njyewe ukuntu mbibona mbona ko ari urugomo abantu baba bashaka gukora kugira ngo basebye umuntu runaka so njyewe mbona nyine ko baba babikoreye urugomo igikombe ubona ntabwo ari byo kuko uramutse ubikoze uri umwana nakumva kuko ubu hari ibintu by'imitekerereze utarageraho ariko iyo ubikoze uri umuntu mukuru igihe hari ibindi nta hari, hari indi shusho mbibonamo kuko mbifata nk'ishusho yo kuba hari ibintu byinshi wirengagije cyangwa se hari ibintu ugitekereza bitagaragara neza cyangwa se mu ruhande rumwe bibogamye bitari imyitwarire y'umuntu ukuze Eh, njyewe ukuntu mbyumva mbona akenshi biterwa n'ubwibone navuga ko like nko mu- nko mu rubyiruko nko muri iki gihe hari ukuntu baba bafite ngo ibintu bijyanye ngo no- n'imiterere ngo figa n'ibiki ugasanga rero umuntu uhabanye n'iyo miterere bakunda kumwibasira bamuvuga nabi n'ibiki kuba umuntu yakwibasira undi kubera imiterere itandukanye y'umubiri byo bibaho cyane nk'umuntu ugira utyo ukabona nk'umupapa wibyibushye wifitiye mu nda hanini bita akarima k'igikoni umuntu akakwibasira akavuga ngo uriya muntu ngo ngo yaraturiye cyangwa bimeze bite buriya rero mbona ari uburere buke umuntu aba afite nta nta yindi mpamvu numva ko nta mutima mubi wundi numva burimo ahubwo ni uburere buke umuntu aba yifitiye njyewe rero numva abantu bagakwiye kuba babereka bakava mu bujiji bakemera ko ko turi ku isi twese tagomba kuba tumeze kimwe
Barakoze cyane mugenzi wacu Rugamba Jonathan hamwe n'urubyiruko rwamusangije ibitekerezo byiza ku cyo babona gitera abantu bavangura abandi bitewe n'imiterere y'umubiri wabo.
ese wowe udukurikiye ubona hakorwa iki kugira ngo ivangura rishingiye ku miterere y'umubiri w'umuntu ricike mu muryango mugari
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Reka tubibutse ko iki ari ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya Amerika uyu munsi turi kuganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo by'umwihariko hagendewe ku ndeshyo cyangwa ingano yabo ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga.
abahanga mu by'ubuzima bavuga ko kuba umuntu yananuka cyangwa se yabyibuha bidaturuka ku burwayi gusa ahubwo bishobora kuba uruhererekane mu miryango kuba umuntu yananuka cyangwa se yabyibuha ntibisobanuye kutagira ubuzima bwiza kuko abenshi mu bafite umubyibuho ukabije bawugira bamaze gukura Mukankusi Esperance ni umwe mu bantu byabayeho igihe kirekire mu gihe yigaga mu mashuri yisumbuye ndetse na nyuma yaho kuko yari afite ibiro bigera ku ijana kandi ari mugufi.
Esperance yarabenzwe cyane kubera amagambo y'abantu kandi abura imirimo yamuteza imbere kugeza aho yakuyemo ingaruka z'uburwayi bw'igifu kubera ibintu byinshi bitandukanye yagiye anywa kugira ngo arebe ko yananuka Uyu mudamu w'imyaka mirongo itatu n'ibiri ukomoka mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba yaganiriye na mugenzi wacu David Hitimana amusangiza inkuru ye.
nitwa mukankusi esperance ntuye mu karere ka nyamasheke umurenge wa nyabitekere ubu buryo nahejwemo kera nkiga ariho mpera nkiga Mm, hari nk'ibintu ku ishuri bibayo bya danse taradisiyoneri na danse moderine ibyo ngibyo iyo byabaga kubera nyine nari mfite ibiro byinshi n'umubyibuho nyine mwinshi wasangaga barampezaga kujya mu marushanwa nk'abandi nyine nyi- bakansiga nkitoza ariko ba- bakaba batanjyana ngeze no hanze kubona akazi hari a- hari aho ujya kwaka akazi bakakakwima n'aho ugize amahirwe ukakabona bakajya ba- birirwa bavuga ngo ni nyamunini ngo ni igikuri Eh, nari mugufiye cyane nanabyibushye cyane Eh, nari mfite biro nko nko mu ijana ese haba hari bamwe mu bantu bakwibasiye bitewe n'imiterere y'umubiri wawe yego nk'uko nari maze kubikubwira nyine nko mu kazi bazaga ba- birirwa bavuga ngo ni nyangufi bakirirwa bamvuga hirya no hino ndetse rimwe na rimwe n'umuntu yashoboraga kugukunda bakamukubuza bite abako bamubwira ngo kiriya gikuri bintu nk'ibyo ese haba hari ingaruka byakugizeho Eh, ingaruka ntago zabura nyine urumva nko kubera amagambo yose yirwaga avuga ukayumva narayumvaga nyine nkahora numva mbabaye sinisanzure mu bandi Eh, ndetse ku- ku- nkashaka- nkashakisha uburyo nanjye nananuka kugira ngo ngane nk'abandi Eh, ingaruka byangizeho rero muri uko gushakisha uburyo nananuka nakuyemo kurwara igifu kubera mm, vinegere nanywaga n'indimu ibintu byinshi nyine nanywaga ibintu byose ibyo bambwiraga byose umuntu yakora kugira ngo ananuke narabikoraga rero ingaruka byangizeho navanyemo igifu ese noneho mubona hari icyakorwa ngo abantu bagifite iyo myumvire ibe yacika yewe ntabwo ku- ku bwanjye mba numva bitoroshye nta se hakorwa iki ko gukuramo abantu ngo wavu- wa- wa- se wajya kuvuga ngo umuntu ngo yavuze ubwo si ibyo bihano babitanga bate keka habayeho nk'itorero hari ryigisha abantu kuba bafata abantu nyine ba- bagufiya cyangwa babyibushye bakaba babafata nk'abandi Eh, inama nabagira ni uko bafata umuntu n'inkundi kuko kuba ari mugufi ntacyo biba bibatwaye Ba- ni ukumureba nyine akamufata nka mugenzi we Eh, ikindi nagiraho inama abantu eh, nk'urugero natanga nko muri nko kujya muri Miss Rwanda ngo bisaba ngo sa- nyine hari metero bareba ngo n'ibiki ariko buriya bareka buri muntu wese impano yakayikoresha nimba uri mugufi ariko ubwo bwiza uba ufite ukaba watsindwa n'ibindi bizama ariko ntutsindwe n'uko uteye ikindi nimba uzi nko gukina nimba uzi nyine nko kubyina nyine nk'uko nari nigeze kubivuga bakaba bakoreka ukisanzura ukagaragaza impano yawe batarebeye ku bugufi bwawe cyangwa umubyibuho Ewe uri mugufi ushoboye gukina basikete ukaba nyine bakoreka ukayikina
arakuze cyane mugenzi wacu david hitimana mu kiganiro cyiza yagiranye na esperance iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi turi kuganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo by'umwihariko hagendeye ku ndeshyo cyangwa ingano yabo ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga ese wowe udukurikiye ubona hakorwa iki kugira ngo ivangura rishingiye ku miterere y'umubiri wa muntu ricike mu muryango mugari
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
reka dukomereze ikiganiro ku butumwa mumaze kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi duha umwanya mugenzi wacu w'icyeza christela adusangiza ubwo butumwa turakomeza n'ikiganiro mu kanya gato
bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye nanjye ndabasuhuje ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho none ivuga ku inena no kwibasirwa biturutse ku miterere y'umubiri bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga twihuse hakizimana ezekiel uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati sinzi niba hari ukora ivangura rishingiye ku mubiri akomeje ati kuko njye nkunda kubibona ahantu hahurira abantu benshi ariko bakabikora mu buryo bwo gutebya ati rero icyakorwa ni ugukomeza kwigisha abanyarwanda indangagaciro ndetse n'imibanire myiza itagira ivangura nawe uwamahoro theoneste uherereye mu mujyi wa kigali mu murenge wa kanombe yagize ati icyakorwa ni ugushyiraho amategeko ahana kuko iryo ni ihohoterwa rikorerwa umuntu ati ikindi gutegura ibiganiro bivuga ku inena cyangwa ivangura rishingiye ku mubiri akomeza avuga ko n'abafite imiterere y'umubiri runaka nabo bagomba kwikunda bakiyakira yasoje avuga ko abantu bose bakwiye guhindura imyumvire ko umuntu wese ari nk'undi ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu ariko mukomeze mudusangize ibitekerezo tuzabiheraho utaha iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika muri iki kiganiro turi kuganira ku ivangura rikorerwa abantu bitewe n'imiterere y'umubiri wabo by'umwihariko hagendewe ku ndeshyo cyangwa ingano yabo ibi bizwi nka body shaming mu ndimi z'amahanga abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko kuvangurwa mu bandi bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe by'umwihariko umuntu ashobora guhura n'ibibazo bitandukanye birimo kwiheba kwigunga agahinda gakabije kwitakariza icyizere ndetse no kuba bakiyambura ubuzima impuguke mu by'ubuzima zivuga ko uko waba uteye kose cyangwa uko ingirabuzima fatizo zawe zaba zimeze kose gukora imyitozo ngororangingo iri mu rugero kandi ugahozaho indyo yuzuye nibyo bituma ugira ubuzima bwiza mu kiganiro mugenzi wacu david hitimana yagiranye na porofeseri vincent sezibera akaba ari umushakashatsi n'umwarimu muri kaminuza y'u rwanda yatubwiye n'icyakorwa ngo iyi myumvire yo kwibasira abandi bitewe n'imiterere y'imibiri yabo icike reka ibindi tumwumve ese kwibasirwa k'umuntu bitewe n'imiterere y'umubiri we byaba biterwa n'iki icya mbere ni ukureba ni iyihe myumvire abantu baba bafite iyo bagaragaza uh, iyo myitwarire ibangamira abandi hari ubwo ubona abantu uh, mu mitekerereze yabo bumva ko uh, umuntu agomba kuba ameze gutya asa gutya areshya gutya ibyo bikunze no kujyanana n'ibihe n'ibihe abantu bagezemo ndashaka kuvuga isi uko igenda igena ibyo umuntu yavuga ko ari indorerwamo z'umuntu urugero nta myaka ishize umuntu umeze neza yabaga ari umuntu ubyibushye ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze ubu ngubu niyo umuntu avuye mu kiruhuko ukamubaza uti umeze ute seti ndumva nararuhutse seti n'ikimenyimenyi natakaje ibiro icumi mu gihe mu bindi binyejana abantu bavuga ati ameze neza yongereye ibiro cumi urumva ko uko isi uko abantu bagenda bagena uburyo barebamo abandi bishobora gutuma abenshi bagwa mu mutego wo kuba bakuka inabi ba bandi batandukanye n'iyo myumvire cyangwa n'izo ndorerwamo bareberamo abantu uwo byabayeho mbere na mbere tunabanza twumvikane ingaruka bigira kuri uwo nguwo byabayeho uretse ko n'abantu bashobora kugaragaza kumwima umwanya cyangwa icyicaro mu ruhando rw'abantu ariko nawe bimutera ikimeze nk'ipfunwe n'ikimwaro bigatuma nawe ubwe agenda yiheza mu muryango w'abantu kuko aba azi ko bari bumuryanire inzara nk'uko tuvuga mu kinyarwanda bikamuremamo kwiheba no kwitakariza icyizere ku buryo atafata iya mbere mu bintu byose bikamutera agahinda icya mbere umuntu yatekereza ni ukubanza no kwigisha abantu kubabwira ko iyo ntabwo ari imyitwarire iboneye kuko ntawe uhitamo uko azareshya cyangwa uko azasa bigenwa n'imana tukabanza kumva ko ngewe ufite metero ebyiri n'uwaba afite santimetero mirongo itanu twese turi ibiremwa binganya amahirwe n'icyubahiro kuri abo bibaho umuntu ni ukubanza kubabwira ko batagomba kugwa mu mutego w'abashaka kubaca intege iyo umuntu ubona ko akwibasiye nawe ugahera ko umurekera rugari kugira ngo akomeze akugirire nabi umuhaye urwaho nyine ahubwo ni ukubabwira ko nta gucika intege ni ugukomeza kuvuga ndanze ko wantesha agaciro haba hari abajya babagana babasaba ubujyanama kubera ihohoterwa bakorewe rishingiye ku miterere y'umubiri wabo ibyo byo birahari birahari biterwa n'impamvu zitandukanye bitewe n'uko n'abandi babafata icyo gihe biba ngombwa ko ajya kugisha inama uko yabyitwaramo bimwe mu byakorwa ni gahunda nk'izi ngizi murimo hari ubwo abantu bagirira nabi abandi batazi ko bari kugira nabi ariyo mpamvu kuzamura imyumvire mu buryo butandukanye kwigisha ukoresha itangazamakuru kwigisha ukoresheje ibiganiro byatangwa mu buryo butandukanye kuzamura imyumvire ni icy'ibanze kugira ngo abantu bo gukomeza guhemukira abandi batabizi babigizayo cyangwa banabita amazina kugira ngo bavuge umuntu uri munsi ya metero ukumva baraba ngo gasongo gasongo urumva ko aba agamije kumubwira ko atari gasongo ariko akavuga ati wiriwe gasongo ni izihe nama noneho wagira abantu bagifitiye imyumvire yo kuba bakwibasira abandi bitewe n'imiterere y'umubiri wabo icya mbere bumve ko atari byo umuntu abirebera mu ndo- mu ndorerwamo ze- z'umutimanama ntabwo ari byo ntabwo ari byo ntabwo ari ubupfura ntabwo ari ubutore ntabwo ari indangagaciro za muntu ntabwo ari byo kumenya ko ah, ubwo buryo bwonona byinshi eh, mu buzima bwa wa wundi ah, ukorerwa iryo hohotera
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeza ku isaha kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni dieu doneye cyubahiro